revelation don dey come up and down concerning queen naomi yes so people wey get good heart for where she dey don dey see her for different different type of danger and they don dey reach out to her and to kabiyesi say make dem really take time o yes because that this time wey dem dey now na trying times my correct correct pipo una welcome back again to my youtube channel how una dey If you my voice for the first time, you are welcome. And if you're a returning subscriber, now you gon' gon' be the real MVP. My correct, correct people. Yes, so this life we will do is so. We not suppose fall down though because of enemies them, not the sleep. Especially these ones we don't declare themselves enemy for Queen Naomi. Hmm. My correct, correct women are come closer, come hear the story where they come from. Our dear Reverend Esther Ajayi, yes, so Mama Ajayi don't call Queen Naomi to order, say make she no dey carried away for wetin dey happen right now for the palace of the Ooni of Ife. Yes, say make she no dey carried away o oh, for di love wey Kabiyesi dey show am or to see say everything don dey set. No, say as this time be na this time na she suppose put head. and all her body for correct correct prayers. Mekoresko Resipu Mama Ajayi Konde explain to Queen say she don dey get different revelation for wetin concern Queen Naomi. Yes, say the state wey she dey see her for this revelation say e no good at all. Say all her enemy don dey plan e say make dem do her one evil or the other. Mekoresko Resipu Mama Ajayi Konde go forward dey talk say make she no sleep o. Yes, say coma soon make make e ready say all the prayers wey she don dey pray since na na now na she suppose to double am because the enemy dem dey don stand up say she no go see this peace wey don dey come her side o say this chair wey she wan sit down gallantly so say dem don plan to comot am for her nyash make always correct people hmm na dey see ayé le o yes so ayé le but she no end there she say because of she wey be eh, mama ajayi don carry queen naomi put for heart say she go dey pray for queen naomi say dem go also dey get chain prayer one or two times like that, say she sef she no go relent o say na prayer na she dey since for queen naomi head say she just decide to let queen naomi know say she suppose double her prayer life she come go further dey tell queen naomi say hmm, she no tell her this thing make she go dey fear o yes o say she no tell her say uh, give her this revelation make she dey fear say she tell her so that she go dey njikere na wetin dem dey call am yes say she go dey prepared she no be carry the win mekowet kowet pass na know say queen naomi sef na prayer woman she thank mama o oh, because e be as if mama ajayi na her uh, eh, uh, eh, mother in law mother in the law abi abi mekowet kowet na so dem dey call am Yes, so she be her spiritual mama. Mm-hmm. Yes, she contact Mama Ajayi who oh, say she she she know say this battle just start. Say the one wey dey happen before say na small one. Say she know say na now na the battle start. Say she sef go try put herself for correct correct prayer yes mama Jayukon eh, eh, eh, and the advice her say she need to do some spiritual cleansing for her environment yes so say she need to do some spiritual cleansing for her environment concerning herself her child and the scene. my correct correct bin na know say kabiyesi no they reject anything We come from Queen Naomi so now then na they talk say love covers all things even though we know say kabiyesi na a traditionalist but e no dey reject anything wey call prayer wey dey come from queen naomi yes o so, e trust queen naomi So sotey e dey even dey follow queen naomi e dey go dey visit queen naomi for queen naomi church My i wait for rest pipo na di message wey we hear o oh, hmm, pipo hmm, no be only even um, um, But Reverend Esther Ajayi don't give Queen Naomi this kind message. We also hear recently say a seer also stormed the palace, advising Kabiyesi to to take heed. Yes, so that's in the sea bad bad thing for the head of his wife What dey dey call Queen Naomi. Yes, they say this seer safe. nobody even know him. He just locates the palace of the Ooni of Ife come dey give dem this message of safety for where queen naomi dey say queen naomi need to dey njikere say need to dey njikere o say the plan wey dey plan for her say e no good yes so now wey god don expose the evil plan of all these wicked wicked people we know say our enemy plenty even if we no know anyone my correct correct people we know the ones wey dey inside palace with her. Mm -hmm we know the ones wey dey inside palace wit her wey don come openly declare themselves as enemy to queen naomi so i think she go also start from the enemies dem wey she know before e go enter the enemies unknown yes so because all di desperados olori they don put their hand for so many so many many things because of queen naomi say queen naomi come marry husband wey dem sef come marry. Hmm? no me come marry husband o oh, wey themselves come marry my correct correct people shey na the scene that means that's why we dey say no be only uh, eh, uh, eh, kabiyesi brokos dey dey fight o oh, because they know say things will really turn around for the palace and for the people of ile if queen naomi come take her full position for inside the palace i don't know what they are scared of i don't really know because of their panic don dey too much Their panic don't do too much. Eh? We pray say nothing will happen to Queen Naomi, nothing. They go use their head, carry any evil wey they dey plan. Yes, so e say any if wey dem dey plan dem go use their head carry am na back to sender na queen naomi suppose to dey pray now abi my correct correct people back to sender na you suppose to dey pray o oh. na the advice wey uh, mama ajayi give her say make she no relate to oh. say make she dey pray say anybody wey dey wey dey plan bad for her say that person go use im head carry the bad things my correct correct people na the matter o oh, we hear o oh. even for the social media people dey thank uh, reverend reverend uh, uh, mother ajayi say she really stand for uh, spiritual backing for um, Queen Naomi. Yes, that is what a spiritual mama supposed to do. We really thank her oh, for also putting our dear Queen Naomi for prayer, and we the online in-law we say for no oh. we relent so we will also continue to pray for Queen Naomi. As the matter they go, now the bring and give her when i remember say na allegedly we yell oh, na say make a carry am come give my correct room make we also work mind together for this matter no no forget to like share and comment ngwanu una bye